iri ni ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwanamutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike munikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi ku musaga iyo myiyerekano yaranzwe n'amasasu menshi yica n'amagrenade
aho ni muri komine ya musaga aho inkoho zariko zirasana mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu turagaruka kuri iyi nkuru mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikiriza na mugenzi wacu ejeni mu kankusi mwaramutse neza ejeni umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye
waramutse nawe frederic mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi amakuru tuyahereye mu burundi aho umusirikare umwe yaraye arashwe hakicwa mu murwa mukuru bujumbura ubwo abapolisi basakiranaga n'abigaragambyaga basaba perezida pierre nkurunziza kutaziyamamariza manda ya gatatu umukapitene mu ngabo z'uburundi yabwiye ibiro ntaramakuru ya sosiyete de presse ko uwo musirikare yari kumwe n'abandi bageragezaga kubuza polisi kurasa kubigaragambyaga bateraga amabuye ubushyamirane bwabaye mu gihe perezida nkurunziza yasinyaga iteka ryigize inyuma amatora y'abadepite n'ay'abayobozi b'intara kuzageza ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu ntakiramenyekana niba komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora izigize inyuma itora rya perezida riteganijwe ku itariki makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu abayobozi b'ibihugu byo muri afurika basabye perezida kuyigiza inyuma amatora kubera ko urugomo rukomeza kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi ubushyamirane mu gihugu burimo gutuma haba ubwoba bw'uko Burundi bushobora kongera kugwa mu icuraburindi icyo gihugu cyahuye n'intambara yamaze imyaka cumi n'itatu irangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yaguyemo abantu babarirwa mu bihumbi magana atatu ku byerekeye u rwanda akanama ka komite ishinzwe ibibazo bya afurika k'umutwe w'abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika ejo kumvise ubuhamya n'ibisobanuro by'abantu bumva ko hakwiye gukorwa iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda hamwe n'uwabivuguruzaga ejo kuwa gatatu tariki makumyabiri ukwezi kwa gatanu hinaha i washington umuryango democracy in rwanda now mu magambo ahinnye dirn utabogamiye kuri leta washimye umuyobozi w'ako kanama gashinzwe ibibazo bya afurika kareba ibyerekeye ubuzima n'uburenganzira bwa muntu muri rusange n'imiryango mu rwego mpuzamahanga usaba ko hakorwa iperereza ku bikorwa by'ihohotera ry'ikiremwamuntu mu rwanda harimo iyicwa n'izimira ry'abantu abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi drrn iravuga ko ibyo bikorwa by'ihohoterwa ry'ikiremwamuntu bikorwa mu rwanda no hanze y'igihugu twagerageje kuvugana na bamwe mu batanze ubuhamya ariko ntitwabashije kubabona kuri telefone guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yashyize ahagaragara inyandiko yavuze ko zabonetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu gihe cy'umukwabu wakozwe ku rupangu ingabo za amerika ziciyemo uwari umuyobozi wa al qaida osama bin laden muri pakistan izo nyandiko ibiro bishinzwe ubutasi bya amerika byavuze ko zisohowe nyuma y'isuzuma ryimbitse ryakozwe n'ibigo bya amerika nk'uko itegeko ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ushize ryabiteganyaga icyemezo cyo gushyira ahagaragara izo nyandiko gihuje n'ibyo perezida barack obama asaba byo gukorera mu mucyo mu bijyanye n'umutekano w'igihugu inyandiko zashyizwe ahagaragara ejo kuwa gatatu zirimo amabaruwa bwite ku muryango wa osama bin laden urutonde rw'ibitabo by'icyongereza byabonetse muri urwo rupangu ibikoresho by'amamashini ya mudasobwa n'izindi nyandiko zandikiwe indi mitwe y'abarwanyi bin laden mu myaka ye ya nyuma yavuze ko ahangayikishijwe cyane na tekinoloji ngo yari afite ubwoba bwa tekinoloji yateye imbere cyane yarimo gukoreshwa mu kumuhiga umutwe wa leta isilamike usa n'uwafashe umujyi urimo ibintu bya gakondo muri siriya wa palmira ibi bikaba byatumye hongera kubaho ubwoba bw'uko ibintu biranga umurage wa kisilamu bidashobora kugira ikibisimbura byaba bigiye kongera gusenywa umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyawo mu bwongereza uvuga ko ingabo za siriya zavuye muri uwo mujyi hafi ya wose ejo kuwa gatatu nijoro nyuma y'imirwano ikaze zagiranye n'abarwanyi bo muri uwo mujyi mu majyaruguru y'igihugu Palmyra irimo ibisigazwa by'amazu bimaze imyaka ibihumbi bibiri ni hamwe mu bice byemewe n'ishami rya onu unesco manmun abdul karim ushinzwe ibya kera muri siriya yavuze ko amashusho akoze mu ibumba yakuwe muri uwo mujyi kandi ko ubu ari ahantu hatekanye cyakora yavuze ko hari ibindi bice n'izindi nzibutso nini bidashobora gushyigurwa abategetsi muri siriya n'abo muri oni barakatakamba ngo amahanga abafashe kurinda aho hantu abarwanyi muri iraki mu ntangiriro z'uyu mwaka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya yanenze leta zunze ubumwe za amerika kuba zaragiye mu bibazo bya ukraine atari buri gihe mu buryo bwubaka akaba ngo ari ikimenyetso cyo kutumvikana hagati y'ibihugu byombi
urakoze eugene ku makuru uheje kudushikiriza imyiyerekano yiyamiriza ikindi kiringo ca perezida nkurunziza yarabandanije ejo ku munsi wa gatatu ku musaga aho igipolisi ngo cari gicungereye iyo myiyerekano ariko kandi nk'uko mugenzi wacu ari mu burundi tabita mukamusoni abitumenyesha inkoho ngo zarasanye cane muri iyo komine ya musaga mw'ijoro ryaraye rirangiye mu makomini ya musaga kibenga kanyosha na kinindo ziri mu manuko w'igisagara ca bujumbura imyerekano yabaye utubarabara twinjira muri karite hagati wasanga twugaye abagenda ku buzi bwabo ntibashobora kugenda ku musaga iyo myerekano yaranzwe n'amasasu menshi yica n'amagrenade vyategwa n'abapolisi abagira imyerekano co kimwe n'ababaho ku musaga babwiye ijwi rya amerika ko bavyutse mu gatondo ka kare basanga abapolisi bahashitse kandi ari benshi abo bapolisi bavuye birukankanwa n'abagira imyerekano bakoresheje amabuye babakura ku ibarabara rya kane babashikana hirya yo kujya mbere aho hari nk'isaha zitatu mu nyuma abasirikare bahavuye baza basukamo amabisi ariko ivyo vyamaze akanya urume rumara amasasu yaciye asubira gusamirana aho abagira imyerekano banyanyagiye kubera ivyuka vyo vyokera n'ayo masasu bicureshe mugabo baca bagaruka mu ibarabara abapolisi n'agashavu kenshi bavuye binjira muri karitsiye hagati n'amasasu inyuma y'isaha indwi abagira imyerekano ntibasubiye kunyiguruka ariko ibintu vyagumye ari uko isaha y'icenda n'iminota mirongo itatu haciye haza imashini iza kuzibura ibarabara rya bujumbura jenda ryari ryazibiwe n'abagira imyerekano ariko naho nyene amasasu yagumye araswa ku bwinshi ababa muri iyo karitsiye ubwoba bwari bwose bari mu mazu yabo intambara nyinshi rero yagiye kuba kuva ku isaha zitanu n'igice gushika ku isaha cumi n'imwe abapolisi bari ku bwinshi ku ibarabara rya gatatu iruhande y'aho bita kumimba ni mibohero rikuru ry'uburundi gushika ku isaha cumi na zibiri zo kuri wa gatatu abantu cumi na batatu aho ku musaga nibo bari bamaze kumenyekana ko bakomeretse muri bo indwi bakomeretse cyane bakaba bajanywe mu bitaro bitandukanye batandatu nabo bavurirwa aho nyene imbere y'umutaga naho batanu nibo bari bakomereka ku myerekano yari kuri munyakabiga batatu bari bakomeretse cyane harimwo n'umusirikare yavuye yitaba imana babiri nabo bavuriwe aho nk'uko amakuru dukura muri croix rouge abandanya abivuga muri iryo shirahamwe ritabara imbabare croix rouge bavuga yuko yuko batoroheye muri karitsiye ya musaga kugira ngo babone ivyononekaye kuko amabarabara yinjira muri karitsiye hagati yari yugaye kuva ku ibarabara rya mbere ryo ku musaga gushika ahari ibiro vya komine ya musaga ivyo biruko mu gihe ababa muri karitsiye ya rohero mutanga gihosha kamenge na kinamaho ubuzima bubandanya ukuri kwamye ibikorwa mu gisagara ca bujumbura rero hamwe birakogwa ariko muri rusangi biracumbagira kuko gushika uyu munsi abantu batari bake barabuze aho baca kugira bashike mu Burundi na cane cane abagenda n'indege uyu munsi niho hatangajwe ko ikibuga c'indege catanguye gukora amashirahamwe atwara abantu n'ibintu mu ndege ntiyemera kuza mu Burundi kuko umutekano ngo niwifashe neza abantu nabo baguma bahunga abaguma mu gisagara nabo no mu micungararo kiraro bafise ubwoba bwinshi buvana cane cane ku bihuha bikwiragizwa kuko atamaradiyo akivuga ubu abarongoye amabanki n'amashirahamwe akinga impanuka societe d'assurance bafise ubwoba ko bagiye gutegwa kuko hari amakuru yakwiragijwe avuga ko hoba hari akagwe kugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi rwahawe amakanzu y'abayisilamu kugira ngo ruzotere bice vyitirirwa abagwanyi b'abihevyi ba al shabab ivyo ngo bikazoba kuri wa gatandatu abo barongoye amabanki bavuga ko badafise aho batabariza batazi n'ukuri kose kuri muri ivyo kuko ngo ata binyamakuru bigikora mu gisirikare bavuga ko ayo makuru atayo bazi ariko ngo abo bagwanyi baje bazobivuna ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tukivuga ku myiyerekano na mugenzi wacu desire hatugimana yarayikurikiranye reka tumutege amatwi isaha zibiri n'igice zo mu gatondo imyerekano niho yatangura muri komine ya ngagara abari muri iyo myiyerekano bakaba bahitananye mu makaritiye agize iyo komine bacafata akayira baja guhitana aho umuci bitoke ku ibarabara bita irya kanyoni kuri iryo barabara abahaba bakaba bashamiranye n'abasirikare bari bahacungereye aho baziburura ibarabara abanyagihugu nabo bazibira iryo barabara rikaba ryari rizibije ibiti amabuye amayarara yose niho bari bayamenye bikaba byatumwe ko hari imodoka y'igipolisi yaciye muri iyo komine ya Cibitoke ku ibarabara rya gatandatu igenda irarasa abanyagihugu bakamenyesha ko kuzibira ari ukwikingira uyu munsi nyine basubiriye bagira manifestation nk'uko byari bisanzwe ata kintu na kimwe bafise cyo kuvuga ngo bagire n'abapolisi n'umusirikare barayigira neza akanya haca haza nyine abapolisi batera lacrimogene zitatu bongera baranarasa hanyuma abanyagihugu bariko bagira imyerekano baca baduga mu makartier baca baza kuri irya kanyoni nico gituma baciye bagira ishavu baca bazibira ibarabara kubera haciye haza n'iyindi modoka yari y'igipolisi irarasa kumva rero baca bishyura ko ari umwasi baca bazibira ibarabara kugira ngo barabe ko uyu mwasi wo gubona
ariko none ibarabara nizo kumara izibiri ibarabara mu gihe babujije kugira imyerekano barekurirwa n'ibwirizwa shingiro mu gihe baguma baburagiza kandi ata kintu na kimwe babujije mu gihe bariko biyamiriza manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu ariyo yatumye baja mu ibarabara mu gihe ataravuga ati turahevye iyo manda nibaza yuko bazoguma bagira myiyerekano kandi iyo myiyerekano ntibazigira bayireka kugeza n'abavuze ati jewe ndahebye iyo mana ndabona ko atari iwanje abo bari muri iyo myiyerekano igisirikare catinze kirababisa baca baja kwifatikanya nabo muri komine ya buterere amabarabara akaba yari yazimye kubera ubwinshi bw'abari muri iyo myiyerekano twarondeye musitanteri wa komine ngagara gahungu desire kugira ahanura urwaruka arongoye muri bino bihe atakintu gikorwa atari imyiyerekano tumutoye ku telefone tumaze kumwidondora n'icyo twifuza yaciye aducira ko telefone muri komine nyakabiga hoho kuri uno wa gatatu humvikanye amasasu menshi cyane ariko nticyabujije ko abari bitavye iyo myiyerekano bayibandanya iyo myiyerekano rero yo kwiyamiriza ko petero nkuru nziza asubira kwitoza yahitanye umusirikare abari aho yapfiriye bakaba batumenyesheje ko yahitanywe n'urusasu koronari gaspari baratuza avuye igisirikare cy'u Burundi twamurondeye kugira atubwire uba yarashe uwo musirikare akaba yatubwiye ko yari mu nama aza kugira icyo abivuze ko ahejeje kubitohoza muri iyo myiyerekano kandi yo mu nyakabiga hari abantu batatu bari muri iyo myiyerekano bakomeretse barashwe ipikipiki imwe nayo ikaba yaturiwe deziratunga imana bujumbura ijwi ry'amerika abarundi barabandanya kugira icyo bashikirije ku biriko biraba mu rundi haba ikiringo cy'umukuru w'igihugu cya gatatu haba kandi n'imyerekano ibandanya mu Burundi eka n'ingingo yasohowe ihunguruza amatora twaraganiye n'abashingantahe bari mu Sylvestre Ntibantunganya na Oscar Nibigira hamwe na Dr Jean Minani hamwe kandi na Innocent Bano tubatega amatwi ivyo onukuri kose mbaye nka wa wundi n'inkinamico mbega igihugu kimeze uko dumva kimeze ubu uko tubibona uko turi ngaho ubu nari nde yovuga yuko amatora muri kino gihe ashoboka ninde yogira atarashoboka ninde yogira atarashoboka hariho abantu ubona ko ariko arakoresha ibigwanisho kandi ataburenganzira afite gutwara ibigwanisho abo tuzabire kuri waraseka n'abapolisi ayo matora ashoboka gute hari amaradiyo yugaye abarundi batakimenya ibivugwa hirya no hino ayo matora yoshoboka gute mu gihe cya none ubona yuko hari abarundi bateshejwe izabo n'izi ngorane bagata bagahunga igihugu muri kino gihe ayo matora ushobora gute ndashobora kudodagura n'ibindi byinshi icihutirwa navuze gezaho bagezaho tugezaho hanyuma twicare duheze turabe ibya nkenerwa byihutirwa twokora kugira ngo ayo matora azaba tuyasukuye nk'uko twama tubivuga reka tubaze utamurudu nashaka mbaze n'umushingantahe inosambano mbega icyo kiringo mwacakire gute amatora arashoboka muri icyo kiringo cyatanzwe yuko icyo kingo cyatanzwe ari inkuru nziza daye turonse kuko mu minsi iheze murazi ko cyari giteye ikibazo leta yavuga iti biragoye mugabo tukabona ko no abakuru b'ibihugu mu karere eka nabo nyene bariko baravuga ko basaba yuko bokongereza ikiringo kugira amatora ashobora kuba nanje mu kiganiro giheze nari nifuje ko vyoba kuko abarundi bamwe bamwe banze bashira imitima mu nda kubera ivyari biherutse kuba je nibaza ko ari inkuru nziza cyane ku byo kongereza ikiringo ku by'amatora hanyuma ngarutse kandi gatoyi ni uko nk'uko ntibantunganya bivuze nibaza ko ibyo avuze yobivuga nabo bishimikiye kuko ari muri muri abo nyene nibaza ko bashobora gufasha kugira amahoro ashobora kugaruka igihe yohumuriza abari mu mabara babwira ati nimumve mu mabara tujya mu matora icyo kiba ari icyumviro cyiza kuko ntarabe gusa ba bandi bahigana avuga ngo nibo babi n'abarabe ko n'ububi nabo buri wiwe kuko babwira abantu bajya mu mabarabara abantu bakwiye kuva mu mabarabara amatora abe kuko bavuze ko amatora ashobora kuba ngo kubera hariho ingorane mwibuke ko no muri nigeria aho tuzi byari bikomeye gusumba ngaho amatora yarabaye abantu baraja amatora kandi byabujije ko bayita ko ari demokarasi murazi ko muri somaliya byabaye abantu bari kubatera umudugararo biraba nicyo bituma abo babandanya bari mu mabarabara bariko barahomba ahubwo kugira bashobore kuzoja mu matora bashobore kwerekana yuko badakeneye uwo muperezida bariko bihakana bagende babivugire mu matora mugabo ntibagende bakoresheje ibigwanisho inyuma yaho amaradiyo mu Burundi nka yose uh, tuririwe bamwe mu bamenyesha makuru bayo bari mu Rwanda kandi bavuga ko ubuzima bwabo bugeramiwe naho igitiri c'abamaze guhunga kitazwi umushirantahe Gilbert niyo nkuru umuyobozi w'ibiganiro kuri radio RPA yabwijwe rya Amerika ko bafashe ingingo yo kuba baravuye mu gihugu kugira ngo bakize amagara yabo ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eric bagira ubusa hariho abamenyesha makuru bakiriko barakora n'abandi bakorera amahanga bariyo hariho abamenyesha makuru twari dusanzwe dukorana nabo ubu badatonda ku kazi kubera ko ntabo bakorera kiretse abo bari mu rufuri nabo byitwa yuko bidegemvya nta kazi bafise kuko mwarumvise yuko hari itegeko ryasohotse ry'uko ayo maradiyo ababanza kurindira ngo haze habe amatohoza y'uko bakora ko abandi bose baguma basaba ati ntibugururire amaradiyo akore abanyagihugu bamenye ibiriko biraba uno munsi bujumbura igihuha baragisasiye indava nta makuru atomoye asohoka amakuru ariho n'amakuru aca kwa za watsapu telegarame za fesibuke umuntu wese arandika icyo agombye ntumenye iyo cyavuye hanyuma bakagihanahana ugasanga barakubwiye ngo naka yapfuye atari byo atapfuye bakubwira ngo ngaha hagiye gutegwa atari byo abantu i bujumbura bari mu bwoba burya ahantu hatagira inkuru haba ibihuha ahari ibihuha naho haba ubwoba kandi nta muntu n'umwe n'abo bose bategerezwa kuba bariko barakora n'ubundi buzi ntibashobora gukora kubera ko batamutima umutima utari mu nda barara ntibuca ku ruhande rwawe wari umuyobozi w'ibiganiro muri radiyo eripeya bagenzi bawe umutekano ntibamuvugana bimeze bite gushika uno munsi amakuru mfise ni uko ntawe uravamwo bose barakomeye aho bari hose hanyuma kandi nuko nizera nuko abo tuvugana bose numva imana iriho keretse uko kuntu benshi usanga barakinjuye bagakinjura kandi abandi nabo bagenda umutima utari mu nda hariho n'abandi keretse nabo tudakorana n'abandi bo mu bindi bimenyeshamakuru usanga nubwo bari mu burundi bataba muhira baba ahandi hantu usanga bakinjura mugabo baravuga ngo umunyamakuru w'intwari ntahonga umunyamakuru w'ukuri ni umunyamakuru akomeye bisigura ko umunyamakuru aho ari hose arakora gusa ni uko ibyo aba ariko arakora aba ashobora gushyika aho hantu biriko birabera mu gihe ku rubuga uzi yuko hari imitego urubuga urarukwepa ugakoresha ubundi bumenyi imana yaguhaye n'ubumenyi bwo mu mwuga kugira ngo ushobore gukora ariko ntabwo bakubwira ngo umumenyeshe amakuru ngo nagende yitege ibombe cyangwa naze bamurase urusaso cyangwa urusoro rurafata umumenyesha amakuru grenade bayimuteye iramufata ikindi cyose bakigize kirashobora kumushikira umumenyesha amakuru rero muzima niwe akenewe ntihakenewe uwapfuye cyangwa uwupfunzwe ndabashimiye bwana Gilbert niyo nkuru umuyobozi w'ibiganiro kuri radiyo rpa nige ndabakengurukiye ndakengurukiye voa turayikunda ni radiyo dusonera ahubwo twanasaba yuko mwebwe mugifise uburyo bwo gushikiriza amakuru i bujumbura mufasha cyane niba hari abandi mushobora gukorana cyangwa abandi bashobora kubunganira babamenyesha amakuru kugira ngo abanyagihugu no munsi mu gihugu cy'u Burundi baronke inkuru z'imvaho z'ibiriko biraba kuko ibiriko biraba kenshi amakuru bumva abantu nibihuha kuko no munsi abantu benshi bigiza abamenyesha amakuru mu kwandika mugabo abandi baronga ibyo abandi banditse batazi niyo byavuye ugasanga abantu bari mu mwijima urubanza ruregwamwo abasirikare bakuru babiri general frank rusagara yakuwe mu ngabo z'u rwanda colonel tom byabagamba na sergent francois kabayiza rwongeye kubonekamwo inzitizi zashikirijwe n'abaregwa zatumye urubanza rudatangura mu mizi nk'uko byari byitezwe ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu wasumita kaboyi ari i kigali mu rwanda ubwo urubanza rwasubukurwaga urukiko rwasabye ababuranyi niba biteguye gutangira mu mizi urubanza nyuma y'igihe kinini rugenda rusubikwa maze jenali frank rusagara wasezerewe mu ngabo n'umwunganizi we bahita bazamura inzitizi basaba urukiko rukuru rwa gisirikare ko basanga nta bubasha urukiko rwagira rwo kumuburanisha kuko we ngo ubu atakiri umusirikare ko yabaye umusivire akaba akwiye kuburanira mu rukiko rukuru rwa kigali iyi nzitizi ubushinjacyaha ntibwayihaye agaciro maze buvuga ko nubwo jenali frank rusagara yasezerewe mu ngabo mu kwezi kwa cumi muri bibiri na cumi na gatatu ibi byakurikiranyweho kandi ashinjwa n'abo bari bahuje umwuga wa gisirikare ngo bimwe yaba yarabikoze akiri umusirikare ubushinjacyaha bukavuga ko ariyo mpamvu jenali frank rusagara yakomeje kuburanishwa n'inkiko za gisirikare urukiko rwafashe umwanya wo kwiherera maze maze ruza kwanzura ko inzitizi y'iburabubasha yatanzwe n'ababuranyi nta shingiro ifite ngo kuko jenali frank rusagara ibyaha ashinjwa n'ubushinjacyaha yabikoze akiri umusirikare iki cyemezo cy'urukiko nticyashimishije frank rusagara n'umwunganizi we bahita batangaza ko iki cyemezo bakijuririye icyemezo urukiko rwafashe cyo gukomeza kuburanisha jenali frank rusagara cyatumye jenali frank rusagara n'umwunganizi we bazamura indi nzitizi maze basaba urukiko ko niba noneho rwemeye ko rumukurikiranyeho ibyaha yakoze ari umusirikare ufite ipeti rya generali ko inteko imuburanisha ubu idafite ububasha bwo kumuburanisha kuko inteko iyobowe na majoro kandi we yarakoze ibyaha ari generali mu mategeko y'iki gisirikare avuga ko ntawe ucira urubanza umuntu umurusha ipeti iki cyemezo nacyo urukiko ntirwagihaye agaciro maze urukiko ruvuga ko uregwa yakoze ibyaha ari generali ariko ubu ari imbere y'urukiko nta mapeti agifite ababuranyi bongeye kuzamura inzitizi ya nyuma maze generali frank rusagara ahita yihana abacamanza babiri muri batatu bagize inteko imuburanisha asobanura ko abo bacamanza yihannye bagize uruhare mu byemezo byamufatiwe mu manza ze za mbere zirimo iby'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo kwihana abacamanza nibyo byatumye urukiko rufata umwanzuro wo guhagarika urubanza maze urukiko rutegeka ko urubanza ruzasubukurwa tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi gutaha perezida w'urukiko rwa gisirikare niwe uzemeza niba abacamanza bihanwe mu rukiko bazavanwa mu rubanza hakinjiramo abacamanza bashya cyangwa se bazaguma mu nteko y'iburanisha abasirikare bakurikiranyweho ibyaha by'ubugizi bwa nabi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu kanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse inshabake twabashikirije jeni
urakoze frederic twababwiye ko mu burundi umusirikari umwe yari yarashwe akicwa mu murwa mukuru bujumbura ubwo abapolisi basakiranaga n'abigaragambyaga basaba pierre nkurunziza perezida w'u Burundi kutaziyamamariza manda ya gatatu umukapitene mu ngabo z'u Burundi yabwiye ibiro ntaramakuru the associated press ko uwo musirikari ari umwe yari kumwe n'abandi bageragezaga kubuza polisi kurasa ku bigaragambyaga bateraga amabuye ubushyamirane bwabaye mu gihe perezida nkurunziza yasinyaga iteka ryigize inyuma amatora y'abadepite n'ay'abayobozi b'intara kuzageza ku itariki ya gatanu ukwezi kwa gatandatu nta kiramenyekana ariko niba komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora izigize inyuma itora rya perezida riteganijwe ku itariki makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu akanama ka komite ishinzwe ibibazo bya afurika k'umutwe w'abadepite wa leta zunze ubumwe za amerika ejo kumvise ubuhamya ni ibisobanuro by'abantu bumva ko hakwiye gukorwa iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda no hanze hamwe n'ababivuguruzaga guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yashyize ahagaragara inyandiko yavuze ko yasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri zabonetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu gihe cy'umukwabo wakozwe ku rupangu ingabo za amerika ziciyemo uwahoze ari umuyobozi wa al qaida osama bin laden mu gihugu cya pakistan izo nyandiko ibiro bishinzwe ubutasi bya amerika byavuze ko zibisohoye nyuma y'isuzuma ryimbitse ryakozwe n'ibigo bya amerika nk'uko itegeko ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ryabiteganyaga umuryango urengera uburenganzira bwa muntu amnesty international uravuga ko guverinoma ya zimbabwe iniga ukwishyura ukizana kw'amaradiyo mu gihugu kandi ko kuba yima ibyangombwa byo gukora abadafite aho bahuriye n'ishyaka riri ku butegetsi ari ukuzitira ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashaka nta maradiyo yigenga afite uburenganzira bwo gukorera mu gihugu amasosiyete y'itangazamakuru abiri yonyine imwe y'umuminisitiri muri guverinoma n'indi ya leta niyo yahawe uruhushya rwo gukora ubu ibiro amnesty international umuryango urengera uburenganzira bwa muntu wasohoye raporo isobanura neza ibyo yita ihigwa ry'abantu baharaniye ko amaradiyo y'abaturage yahabwa uburenganzira bwo gukora icyo uwo muryango usaba mu byo usaba harimo gukora ku buryo abanyazimbabwe bishimira ukwishyura ukizana mu kuvuga icyo umuntu ashatse bijyanye n'itegeko nshinga ry'igihugu ikindi ni uguha ibitangazamakuru impushya zo gukora binyuze mu mucyo ikindi cya gatatu ni ugukuraho inzitizi ku bijyanye n'amafaranga agenda yiyongera kubera ibihano bishyirwa ku bashaka gushinga amaradiyo y'abaturage icya nyuma ni ugusaba inteko ishinga amategeko kubahiriza inshingano z'itegeko nshinga ku bireba amaradiyo
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twategura uyu munsi bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na eugenie mukankusi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi ni ukuvuga saa moya na saa mbiri zo mu gitondo turashikiriza amakuru turongera kandi tubashikirize amakuru isaa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo ku muhingamo ntimutangwe kandi ku makuru dusanzwe tubashikiriza isaa moya n'igice mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika inkengera z'ibiyaga zirononekara mu gihe isuku ryazo rititaweho igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kijejwe ibidukikije ku isi kimenyesha ko ibice mirongo icyenda ku ijana by'abantu baba hafi y'ibiyaga bata imicafu ku nkengera yabyo ukurengerwa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu mahinguriro yegereye ibiyaga kuratitura isuku ryaho twasanze ko inkengera z'ikiyaga bayikari cyo ku mugabane wa aziya kimaze gushika ku birometero z'ubwuzure igihumbi kimwe n'amajana atanu mu gihe ikibanza cyari gitegekanijwe kijyamo amajana atanu gusa nk'uko ishyirahamwe oms ryabitohoje haraciye imyaka itatu uburimyi bwikora ku mwavu w'ikizungu hamwe n'imiti yo gupompa indimo bwongerereza ubumara mu isi ndimwa amatohoza y'ishyirahamwe oms yo mu myaka itatu iheze yerekana ko bugeze ku bice ijana na mirongo ibiri na bitanu ku ijana muri icyo kiyaga ukudatunganywa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu ngo kuraba imvo zo kuyita ku biyaga ku babyegereye kuko ibintu biri byunyurwa n'uko atabigo by'ubutegetsi bibijejwe hafi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu unicef ryitaye ineza y'ibibondo ku isi ribimenyesha mu cyegeranyo cyo mu myaka ibiri iheze ukubaka hagati y'imetero cumi uvuye ku kiyaga ntikuba gukurikije amategeko amatohoza y'ikigo cyitaho iterambere ry'abanyagihugu cya kaminuza y'igihugu cya mari ahanura ko atagikorwa na kimwe cyoharangurirwa kidasabiwe uruhushya mu burongozi buhegereye ukutarangura neza imico ijyanye no guhamba mu mihingo ya aziya bigira ingaruka ku mazi twasanze ko ay'uruzi gangi rwo mu gihugu cy'ubuhindi yakira ibiziga by'abantu bishyika amajana ane ku munsi ku bw'inkuru duhabwa n'ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije byo muri icyo gihugu mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isukugwa ry'inkengera z'ibiyaga kuri mikoro muri kumwe na jewe diane ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine ya rumonge mugenzi wanjye joseline nduwayo arubaza ati twotunganya gute isuku ryo ku nkengera y'ikiyaga ku neza y'amagara yacu ngizi inyishu bamuha ni ukutahamesera nk'ibyambagwa tukirinda gukuburiramo imicafu nuko ijya myanda yegerewe y'akatamanika bafata nk'imetero kuva ku kiyaga bakigiza inyuma cyane amazu yigira ikiyaga akigira inyuma kuko bamaze kwegera ikiyaga baca baconona bajya abantu basanze baba ku nkengera Tanganyika bo baha imetero kugira ngo bakingire aho hantu kuko nk'imicafu yose basa bagenda mu mazi bakogamo bakameseramo bajya abantu bonona nk'impande y'ibiyaga basubire kuronka nk'amatwarete hirya y'ibikiyaga kwimba ibinyamarega birebire bashyiremo bijya bintu bibi bibi ntibije mu kiyaga tugasubira tugatera nk'ibintu by'ibiti bikigiza inkukura kuko inkukura iva ku misozi izana ibintu byinshi
ibura ry'uburyo ricumbagiza utwigoro rusangi tw'ibihugu bihurira ku biyaga inkurikizi ni uko ubushakashatsi mu by'isuku budakorwa nk'uko bimenyeshwa n'umugambi ibrc w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga cade tumenyeshe ko ubukene bwugarije ibihugu bimwe bimwe ari mvo yo kudasukura inkombe z'ibiyaga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu kibanye cya kongo bumenyesha ko uburyo bubonetse kibukoresha mu kurwanya ibiza nka korera ukudasukura ibibanza bihuriramwo abantu bafata akayaga ni mvo yo kuhandurira indwara zitari nke akarorero nigwirirana ry'imigera ivuye ku mwanda mukuru mu karere ka manitoba muri canada nk'uko ikigo cyitaho amasoko y'amazi cyo muri ako karere cyabitohoje haraciye umwaka umwe kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingorane z'isukurike ku nkengera z'ibiyaga tega amatwi itohoza mugenzanje joseline nduwayo yagiriye mu ntara ya rumonge joseline ijambo ni rwawe
urakoze diane kumpa ijambo ku metero imwe gusa uva ku kiyaga tanganyika abakenyezi n'abana barasesa ibisabuni n'ico ry'impuzu bamesura ku nkengera z'umweha w'uburobyi muri zone kizuka nta nyabarega rusange zihari kukaba nkako ibibazugwa vy'imbaho ibisigarira vy'ivyo kurya co kimwe n'ubumwanya buzanwa n'abahadandariza vyandagaye ku musenyi vyongeye iyo uzura ry'utunogo tw'umwavu biterwa n'uko ari duto duto inkurikizi ni uko yiburuka imusozi mu gihe c'imvura nk'uko sayidi burihabwa umunyagihugu abivuga imyanda yo kuri mwika na kabonambo imisozi ihanamiye ikiyaga imanukira kuri tanganyika uko ibintu bigenda ijanwa n'imiserege iva mu mihana nk'uko abel ntirandekura umurovyi abivuga utuzu twa sugumwe tubiri gusa nitwo mbona ku mweha wo mu kizuka inkurikizi ni uko abaza ku kiyaga bakunze kwituma hirya no hino mu vyatsi nk'uko sayidi mukanya avyemeza umwidogo w'abarovyi ufatiye kuko n'abatujejwe batama hafi twumvirize gode froi bimaze ubute urabona abagaho n'amawese abiri naho niyo ntusanga yuguruye iminsi yose naho umurovyi wahariye ntazozakunyamura amawese yo ngaha ntikizoshoboka abanyagihugu ntibashira inguvu hamwe mu bikorwa vyo gukingira imisozi ihanamiye ikiyaga adeline kabura umunyagihugu avuga ko umwe wese aharura mw'irembo iwe gusa abarovyi ku ruhande rwabo bikorana bonyene bonyene biciye mu makomite yabo abeli ntirandekura yemeza ko biyubakiye utuzu twa sugumwe batabifashijemwo n'intwaro inkuru dukura mu kizuka zimenyesha ko abarovyi co kimwe n'ababa ku nkengera z'ikiyaga badakurikiranira hamwe amategeko y'isuku inkurikizi ni uko batumvikana ku bihano bifatigwa abayarenze nk'uko omar hakiri abivuga ukudakorana kw'abajejwe intwaro mu gasagara ka kizuka kumwe n'abaserukira abandi mu burovyi gusubiza inyuma iterambere ry'isuku ku nkengera z'ikiyaga twumvirize amani sirabahenda umunyamabanga mu runani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu rumonge kenshi amaraporo twama tuyatanga ku bajejwe intwaro ngaha mu gisagara kugira ngo bitunganye neza mu vy'isuku ariko ntituraronka inyishu ishimishije abanyagihugu bo muri zone kizuka barakarirwa n'ingwara ya korera abagera ku majana abiri na mirongo ibiri nibo bayigwaye mu mpera z'umwaka uheze ku bwa Desire Nduwimana arongoye intara y'ubuvuzi i Bururi inzoka zo mu nda ku bana bakiri bato nazo nyene zirabageramira Delphine Shimirimana umukenyezi aba mu kizuka yemeza ko umwana wiwe yama ku miti yazo ku bakuze naho amibe ntizikira burundu izahake nduwimana avuga ko yama yazipimwe kwa muganga ingwara ya malariya irasinzikaza abanyagihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kubwo abajeje amagara y'abantu mu ntara imyanda yaho yorohereza igwirirana ry'imibu urukushi ku mubiri ruterwa n'udukoko tuyinyegezamwo utwo natwo tubafatira mu mahema iyo baba baryamye nk'uko salvatore ntirandekura umurovyi abivuga muri rusange ingwara ziturutse ku isuku rike muri kizuka ziterwa n'ubukene bw'amazi meza twumvirize isa nizigiye imana umunyagacimbiri mu kizuka kugira uronka amazi bisaba yuko ugenda kuvoma mu kagongo ibido mukayigura amajana ane wa muntu adafise amafaranga yo kugura y'amazi arayakoresha kuyakoresha mu kuyanywa akayakoresha no mu kuyatekesha no kuyamesuza uduhuzu amahimiriza asaba abanyagihugu gukoresha amazi meza ntakurikizwa mu buzima bwa misi yose imvo ni uko akorwa na cyane cyane mu gihe indwara zadutse nk'uko sayidi mukanya umunyagihugu abyemeza byongeye agarukira mu turere tuba tugeramiwe gusumba utundi ingaruka ni uko abatarafatwa babona ko ari indwara ikiri kure yabo nk'uko tuvyiganirwa na fiacre munezero umunyagihugu wo mu rumonge abanyagihugu ntibaheba ingeso yo kuza gukorera ku kiyaga abo twasanze kumweha bavuga ko basubira kuhaza umwe umwe inyuma y'ibiza igikorwa cyo kwigisha ivyerekeye isuku ryo ku kiyaga gisaba kwamizako twumvirize omari hakiri umurovyi wo mu kizuka urumva icyo kiza giteye gusa niho bamwe baca bumva ibintu ntagira abasubira kumesera mu mazi babona ko ko bamesera hajya ntubu aba ari ibyo biza abantu bose nabo bari ngari impande ya tanganyika inama yerekeye isuku ryo ku kiyaga tanganyika itunganywa rimwe mu kwezi ku rwego rwa komine rumonge nk'uko gerard ndikuriyo musitanteri waho abimenyesha
ibinyabuzima byo mu mazi birapfa kubera amazi yanduye ikigo cyo mu bufaransa kijejwe uturere dukingiwe ku nyanja kimenyesha ko bishobora guhona ukudashyitsa imigambi yo gusukura hafi y'ibiyaga ni ingaruka yo kutagisha inama ababa hafi yabyo kukaba nkako ukumenya inyifato mu by'isuku y'abahegereye kufasha gutora inyishu ibereye nk'uko ishyirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo unicef ryabitohoje mu myaka ibiri iheze igerera ku bwinshi ry'abantu hafi y'ibiyaga ritisunze amategeko rikwega isuku rike amatohoza y'igisata c'ishiramwe mpuzamakungu onu yo mu myaka ibiri iheze yerekana ko abantu bandagaza imicafu ahariho hose kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingorane z'isuku rike ku nkengera z'ibiyaga tega amatwi ikiyago twagiranye na musitanteri wa komine ya rumonge gerard ndikumana aganira na joseline nduwayo ndikumana gerard ndabaramukije turabaramukije murabye ahari ibivuko bitandukanye biroroshe kugira isuku ryaho iyo mirimo ibera nk'uko mwabibonye inkengera zacu abantu bose niho bibera kubera inyungu ziva muri icyo kiyaga kubera ubwo bwinshi bw'abantu bituma n'ikibazo cy'isuku kitugora cyane n'izihe ngorane zituma isuku ritaboneka ni ukuvuga ibintu byose biva mu misozi ya ruguru byose biruhukira ku kiyaga twebwe mu byo dushoboye turagerageza gukura iyo micafu n'ubwo bigoye kuko ibikorwa ni byinshi ikindi nacyo dukora ni uko tumaze kwitura abadukurira tukabara tuti nukuri ni kibazo kiri ngaha mu rumonge imicafu iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika irarenze hari ibikorwa muhora mukora byo gukingira iyo misozi ihanamiye ico kiyaga ca Tanganyika haba nko mu mugambi wa leta w'ibikorwa rusangi haba guhimiriza bene bigo gutera ibiti kwinzi ku imisozi ihanamiye iki kiyaga ariko naho iki gisagara kiri nubwo dutera ivyo biti amazi yaramanuka kandi arahitana n'imicafu iri mu mazu y'abantu ku bwacu komine biraturengera mbega hari ibihano bitegekanijwe kuri uwo mwosanga ariko arakora ibitaroranye ku kiyaga tanganyika ego dukoranye n'ababijejwe mu bushikiranganzi bw'amagara y'abantu bijya bikorwa byo kumesura impuzu byo kogereza abana bwo kogerezaho ivyombo biri mu bintu twahagaritse ariko nkuko mwabonye ikiyaga ni kirekire cyane barashobora kwigiba ariko igihe umuntu afashwe arahanwa Gerard Ndikumana ndabakengurukiye murakoze namwe
arakoze joseline nduwayo kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije tumire amate gato mu kumviriza kano karirimbo kadukangurira kubungabunga ibidukikije
aho hiyo imana mba mahanga yose uyankangurire babuze yewe babuze yewe gutema no guturira amashyamba batitera ubugaragwa babuze yewe babuze yewe kurobesha amafu musegetera badahonye ibinyabuzima byo mu mazi babuze yewe babuze yewe imisozi inkukura iduhitana
twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isukurwa ry'inkengera z'ibiyaga waruka ntimurambirwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ingona kenshi zirafata abantu mu kiyaga zikabatwara bariko baracogamwo none leta nta bubasha ifise bwo kugira ngo ikingire abo bantu baze baracogamwo bwa mbere barashobora gushyiraho ibintu bibuza yuko abantu begera inkombe z'amazi igashyiraho amategeko kuwo basanzeho bash- bakamutangisha amande n'ibindi bihano bijanye no konona ibidukikije mbaza ndakwishura
kuri tanganyika hariko hakorwa iki kugira ngo bashireho ikintu dufate ingenzi zoza kuraba kugira ngo dushobore kwinjiriza igihugu murazi yuko leta yatanze ibibanza bitandukanye irabiha abanyagihugu kugira bateze imbere izo nkengera mu kubaka amazu aho abantu baruhukiramwo bakahubaka kugira bakwege ingenzi vyose rero biratuma eh, leta ihungukira mbaza ndakwishura
turakunze kubona ahantu mu bisagara canke mu bihugu biteye imbere bakunda kubaka iruhande y'ikiyaga haco byaba bifasha ku magara ku nkengera y'ibiyaga harabereye ijisho mbere aho usanga hari ibintu bitandukanye umuntu ashobora gukora kugira aruhure umutwe wiwe eka n'ibindi n'ibindi bishobora gutuma amagara yiwe aruranirwa mbaza ndakwishura
abantu bakunda gukora bandura ingwara cyane cyo kimwe n'abantu baba hejuru mu mitumba abo banywa amazi yo mu itanganyika batabanje kuyateka ngo bice twa dukoko twonona ubuzima bw'umuntu bashobora gusinzikara amagara ni byiza yuko bajya baba hafi y'amazi ya tanganyika batoshoka bakoresha ayajya amazi kurya bobanza bakayateka kugira bice ubukoko bwose baheze bayakoreshe ari meza
rugamba rwa makinka yanjye rwaruka ntimurambirwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko kuri tanganyika amazi atera kamwe nta ngwane bizotera mu minsi mikeya murazi ko ikiyaga tanganyika gikoreshwa n'ishyirahamwe regidezo kugira itange amazi mu ngo zitandukanye zo mu gisagara ca bujumbura murumva yuko biramutse bigabanye n'abarundi bose bazohahombera mbaza ndakwishura
Iyo abantu begereye ku kiyaga ca Tanganyika iyo baha- bameseye muri ajya amazi hari ico vyica vyonona ayo mazi vyonona ibinyamuzima kuko bu- arya amasabuni arimo ubumara bwonona ubuzima bw'umuntu bwonona n'ibinyabuzima biri ku nkengera y'ikiyaga tanganyika mbaza ndakwishura
nko ku kiyaga tanganyika ugahora imicafu ijyayo nka katereveni purusi uhura ari imicafu iva mu mahinguriro ya leta leta yo yitegekanye iki ko iyo micafu ijyayo leta niyo kwemera yuko ikiyaga tanganyika ari cyo buraro n'uburamuko umwizero w'abarundi bose ko boconona ukonya kigasinzikara uko mbaza ndakwishura
harya hino nyene ku musenyi n'indagara zari zegereye cyane ariko ubu barinda gufata urugendo rurerure ibyo byoba bitumwa n'iki kwanza aho hari ibintu leta yo biriko irakora kugira ngo uwo mwimbu wongere uboneke nk'uko byari bisanzweho ego leta iragerageza uko ishoboye mu gutanga inyigisho ku baba hafi y'inkengera z'amazi gushyiraho abantu bahacungera ko bategereza kuhagirira isuku ribereye kandi no kutahonona
rugamba rwa makinka yanjye ikiganiro nikira n'ubunyene muganga anita munyana abandanya kwishyura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
tuba tubona abantu hagira ku kiyaga babuza gukoresha ziriya nsenga bita firemaya hari ingaruka mbi izo nsenga zifise ku binyabuzima byo mu kiyaga inkurikizi ni uko ayo mafi namara umwanya acapfa akaca yononekara murumva yuko yononekaye atari meza ku magara y'abantu bavuga ko firemaya zirimo ubumara bwica ayo mafi bagiye kuroba mbaza ndakwishura
amazi ya tanganyika uyoze kenshi nta ngorane yotera kuko tuzi yuko ku nkengera y'ikiyaga tanganyika isuku ritahabereye si byiza rero ko ayo mazi umuntu yoyimenyereza kuko bavuga bati umuntu niyoge amazi meza amazi asukuye yoge n'isabuni kugira agirire isuku ku mubiri wiwe mbaza ndakwishura
nagomba kumenya itandukaniro ry'amazi ari mu misozi n'amazi yo ku kiyaga ayo asumbye akamaro ayandi canke meza gusumbya ayandi nayo mu misozi kuko ni amazi aba avuye mu bigega by'amazi bishashe munsi y'imisozi ni amazi asukuye ni amazi afise akamaro kenshi ku banyagihugu bari hafi yayo rero niyo mazi meza yo gukoresha kurusha amazi ya tanganyika kuko amazi ya tanganyika arimo imicafu itandukanye mbaza ndakwishura
hari ukuntu kenshi usanga bakunda kubuza kubaka iruhande y'ibiyaga ibikoresha ikiyaga tanganyika kenshi ko biba mu mazi bubatse ngaho iruhande y'ikiyaga hari ingaruka byogera birashobora kugira ingaruka mu binyabuzima biba hafi y'ikiyaga iyo imetero zatunganijwe kugira umuntu yubake n'inkombe y'ikiyaga zitubahirijwe ariko atabikurikije urumva yuko ingaruka zozo ntizibuze kandi azuba ari karonona ubuzima bwiwe eka nibw'ubunyabuzima nyene biri hafi y'inkengera
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahayigwaruka n'ubu nyene tumire amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kadukangurira kubungabunga ibidukikije uhere ku nama iyo ku mukaza inshuti zose uzinkangurire uhere hirya nino aho hiyo imanamba mahanga yose uyankangurire babuze yewe babuze yewe gutema no guturira amashyamba batitera ubugaragwa
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi ativuze izina yatwandikiye abaza ati none sida irandukira iciye mu mate cyangwa mu moso muganga anita munyana dufashiriza umunywanyi
hari ibintu bitandukiza hariho amate hariho amosozi hariho ivyuya iyo umuntu akoroye canke akasamura ivyo vyose ntibiza gutuma umuntu yandura umugera wa sida canke iyo umubu uriye umuntu agendana umugera wa sida ngo ukarya uwundi ngo ngo uce umwandukiza eka namba ibyo byose nta na kimwe candura eka no kumuha yambu canke kumuhobera canke bajya bakunda kugenda kwigororesha ku mvo zitandukanye akavugwa n'umuntu agendana na mugera wa sida ntagenda mwandukije
gukingira
turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu hawe na muganga zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro imyibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti umugayo uragamagiranwa bikubwiye iki
nimba ni ngaho onye hakaba hariho umuntu angaya cangirante ndashobora kwama turiko turatera inkuru akangaya kandi tukaganira bikubwiye iki
naho umuntu aba yakugaye ntacyo bivuze kuko ura- urashobora kubandanya ubandanya ukagendagenda cyangwa ukakubandanya ukora ibikorwa tangorane kuko ntacyo aba yakugize bikubwiye iki
iyo umuntu akugaye ntacyo biba bitwaye wewe muragendana ukaba umuzi nawe akaba akuzi hanyuma mugabo ugaca umwereka yuko umusumba ukabireka byose ukabireka uko nyine arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira nshimiye joseline nduwayo na ara ive irankunda bafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma jacqueline segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo muterera cyangwa mubaza twandikire kuri voa bujumbura mu byandike mu ijambo rimwe ahobaze gmail akaburungu komu cyangwa mutwakure kuri mirongo irindwi na rimwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na zibiri canke kuri mirongo irindwi na zitandatu amajana icenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe diane ndonse ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
Don't give up, cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good.
Though I saw it all around, I never thought that I could be a phantom. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. No, don't give up, cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head. You worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can fall back on us. Don't give up. Oh, please, please don't give up.
Got to walk out of here. I can't take anymore. Gonna stand on that bridge. Keep my eyes down below. Whatever may go, and whatever may go, that river's flowing. Ooh, that river's flowing. Moved on to another town. Tried hard to settle down. For every job, so many men, so many.